Hini Radio Izvidi Amerika. ijwi rya amerika ribandanya kubashikiriza iminsi yose ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi muri kumwe na fide niyo ngabo na thomas kamirindi mwiriwe mwiriwe neza dore ingingo z'ingenzi z'amakuru tugiye kubagezaho ababyeyi bahungira hamwe bayomoko ariko abasore bakarwana nicyo kibazo gitangaje muri bijombo abo babyeyi bari muri uvira bamanuka bashoreranye ufite uwabuze ihamba agahembura uwundi umunyamurenga agahembura umupfurero uwo ni umwe mu bavyeyi baba ijombo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo avuga ku mishamirano yama hagati y'abasore bava mu bwoko butandukanye mu gihe abavyeyi babo bibanira mu mahoro mu bibanza bahungiyemwo turavuga no ku bikorwa vyo kwiyamamariza ibibanza mu nama nshingamateka y'u rwanda bibandanya no kubahagarariye abanyagihugu mu karere ka jombo nk'uko twari duhejeje kubibabwira uh, hari imishamirano hagati yabo inshamake y'amakuru yo hirya no hino duhubashikiriza mu kanya gatoya abana mirongo ibiri na babiri basomye nturi mu ruzi nil igihe bari bagiye ku ishure mu gihugu ca sudani
muri zimbabwe ishyaka zanu pf riri ku butegetsi naryo uyu munsi ryagejeje ikirego ku rukiko rurengera itegeko nshinga rishaka kubangamira mdc
ishyirahamwe mpuzamakungu onu ryakiye neza uno munsi ku wa gatatu ingingo y'izinga rya malta yo kwakira mu kurekurira ubwato bujejwe gutabara abanyaburaya bwari butwaye abimukira ijana na mirongo ine n'umwe kuburukiriza kuri kimwe mu kivuko c'iryo zinga aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye turagaruka ko mu kanya gatoyi mugume hafi y'amaradiyo yanyu duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi mu gihe abakozi bajejwe gutabara batari bake bariko barondera uno munsi wa gatatu mu bisigarira vy'ikiraro casenyutse mu gisagara ca Genoa mu Butaliyano abandi bantu boba barokotse umunsi umwe inyuma yuko ico kiraro gisenyutse ishavu ryiyongeye ku vy'uko ico kiraro gishobora kuba cubatswe nabi kandi kititaweho neza abategetsi b'igihugu c'Ubutaliyano bongereje igitigiri c'abapfuye no munsi wa gatatu gushika kuri mirongo itatu n'icenda nyuma y'uko ibindi biziga bibiri bitowe mu bisigarira by'ico kiraro casenyutse mu gisagara ca Genoa icegera c'umushikiranganji wa mbere w'Ubutaliyana akongera akaba n'umushikiranganji w'intware yo hagati Matteo Salvini avuga ko abana batatu bari mu bapfuye kandi irengero ry'abandi bantu batari bake ritazwi impungenge zitera ziyongera ko ibindi bice vy'ico kiraro bishobora gusenyuka bikaba vyatumye abategetsi bimura abantu amajana atandatu na mirongo itatu baba hafi y'ico kiraro kiri kw'ibarabara rikuru abategetsi bavuga ko abapfuye bose bari mu modoka uh, kuri ico kiraro batangaza ko ata n'umwe yari hafi yaho yapfuye umushikiranganji ajejwe gutwara abantu n'ibintu w'ubutaliyano danilo tonineri yashize amakosa kuri sosiyete ikwirikirana ibikorwa vy'ico kiraro autostrade per l'italia mu kuvuga ko iyo sosiyete itubahirije uruhande rwayo rw'amasezerano yatangaje ko leta izogirisha isuzumwa ry'ibiraro n'amabarabara aca munsi y'imisozi yose mu gihugu c'ubutaliyani muri zimbabwe ishyaka zanu pf riri ku butegetsi naryo uyu munsi ryagejeje ikirego mu rukiko rurengera itegeko nshinga nk'uko umuvugizi waryo paul mangwana yabisobanuye barashaka kubangamira gutambamira ikirego cy'ishyaka mdc risaba urukiko gusesa amatora y'umukuru w'igihugu yo kuri mirongo itatu y'ukwezi gushize mdc ivuga ko komisiyo y'amatora na zanu pf bibiye amajwi president emerson mnangagwa kwimika mnagagwa byari biteganijwe ku cyumweru gishize ariko byarasubitswe kugera igihe urukiko ruzatangariza umwanzuro warwo icyemezo gitegerejwe byibura ku itariki ya makumyabiri na kane y'uku kwezi
radiyo ijwi rya amerika washington dc muri afurika abana mirongo ibiri na babiri basomye nturi igihe bari bagiye ku ishure mu gihugu ca sudani ivyo vyabaye igihe ubwato barimwo bwibira ku munsi no munsi wa gatatu mu mazi yari yiyongeye cyane mu ruzi nil mu buraruko bw'umugwa mukuru khartoum ayo makuru yatangajwe n'itororokanizo ry'amakuru rya leta suna mufasoni umwe mu bari muri ubwo bwato bwari butwaye abana barenga mirongo ine nabo nyine yahasize ubuzima abakozi bajeje gutabara barungitswe kurondera ibiziga by'abasumye nturi itororokanizo ry'amakuru rya leta ya sudani suna imenyesha ko impanuka y'ubwo bwato yatumwe n'ibibazo vy'imoteri yabwo bugeze hagati mu ruzi Nile kubera imikuba ikomeye yari muri urwo ruzi kubwa Ibrahim Hassan yabonye ivyabaye abana icenda ngo barokotse iyo mpanuka itororokanizo ry'amakuru rya leta suna rivuga ko ubwo bwari ubwo bwato bwari bwuzuye abana n'uwo mupfasoni kandi bwari butwaye imifuko mirongo itatu y'ibijumbo n'intete ababa mu karere iyo mpanuka yabereyemwo bakoresha ubwato bw'ibiti kugira baja ku ruzi Nile imiryango yose muri ako karere iragandaye mu mpanuka nk'iyo muri sudani yihaye inkumbi kurushiriza mu ruzi Nile abanyeshuri mirongo itanu barasomye nturi mu kwezi k'umunani mu mwaka w'ibihumbi bibiri ubwato bw'ibiti barimwo ico gihe bwaribiye ku birometero amajana atatu na mirongo itanu mu mpanuko bw'umugwa mukuru Khartoum naho muri afghanistani umwiyahuzi yiturikije n'ibisasu mu kigo cy'ishuri mu murwa mukuru kabul mu gihe abanyeshuri bari mu masomo yahitanye abantu mirongo ine n'umunani abandi mirongo itandatu na barindwi barakomereka ntawe uriyitirira iki gitero ariko abashinzwe umutekano barakeka umutwe wa leta ya kisilamu abataribani bo bahise bavuga ko atari bo babikoze
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ishyirahamwe mpuzamakungu onu ryakiye neza uno munsi ku wa gatatu ingingo y'izinga rya malt yo kurekurira ubwato bujejwe gutabara bw'abanyaburaya bwari butwaye abimukira ijana na mirongo ine n'umwe kubururukiriza kuri kimwe mu bivuko byayo ni nyuma y'uko ubwo bwato bufatiwe mu ibahari kubera kutumvikana hagati y'ibihugu bitari bike kucokogwa ku bantu bari batabawe mu ibahari ishyirahamwe ishami ry'ishyirahamwe onu ryitaho impunzi hcr ryongeye kandi rishimira ibihugu by'ubufaransa ubudagi luxembourg portugal na espagne kwifata kuba byagize byifatanije n'izinga rya malte mu kwakira abimukira mu gihe bashitse ku butaka bavuye mu ibahari mediterane yamara umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe hcr filippo grandi yatangaje ko bibabaje ko ubwato bujejwe gutabara bugumizwa mu ibahari mu gihe amaleta aba atakinini ariko arakora kugira agire icyo afasha avuga ko bikenewe byihutirwa ko iyo nyifato ihava inyuma y'uko izinga rya malte mu ntango ryanse kurekurira ubwato aquarius gusubira kuhashikira kugira abari muri bwo bashobore kuva muri ubwo bwato malte yarahinduye inyifato yayo ikaba yavuze ko ari akarorero kaboneka k'ubuyobozi no gufatana mu nda mu muryango w'ibihugu by'iburaya mu bimukira byitezwe ko bakigwa mu muryango w'ibihugu by'iburaya harimo abantu ijana na mirongo ine n'umwe bari mu bwato aquarius n'ijana na cumi na bane bandi izina rya malte ryahaye ryabaye ryakiye mu ibahari mediterane muri antonge ejo kuwa mbe ubufaransa bwemeye kwakira abimukira mirongo itandatu bukaba bwashimiye izinga rya malte ku ngingo y'ubuntu icyo gihugu cyafashe
leta zunze ubumwe za amerika imaze gutangaza ibihano mu rwego rw'imari ku bigo bibiri by'ubucuruzi byo mu burusiya n'ubushinwa amerika ibirega ko bigikorana ubucuruzi na koreya ya ruguru birenze ku bihano iki gihugu cyafatiwe ikigo cyo mu bushinwa cyitwa darian sun moon star international logistics trading n'ishami ryacyo rikorera muri singapore bavuga amerika ibarega ko bagurishije amayoga n'amasegereti muri korea ya ruguru bakoresheje impapuro zififitse naho ikigo cyo mu burusiya cyitwa profinet n'umuyobozi mukuru wacyo bahanwe na amerika kubera ko borohereje amato y'ubwikorezi bw'ibintu by'ibicuruzwa ubwato bwa korea ya ruguru
muhandanya gukurikirana ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda
amakuru mu biyaga bigari tuhahere mu rwanda aho mu rwego rwo kwiyamamariza kwinjira mu nteko ishinga amategeko mu kwezi gutaha abayobozi b'ishyaka ps imberakuri bagiranye ikiganiro n'abanyamakuru i kigali uyu munsi bavuga ko inzego z'ubuzima ubuhinzi n'uburezi zagombye kuvugururwa umunyamakuru wacu eric bagira ubusa nawe yari muri iki kiganiro bagaragariza itangazamakuru imigabo n'imigambi bashyize imbere mu ishyaka PS imbera kuri ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda naryo riri kwiyamamariza kwinjira mu nteko ishinga amategeko mu matora y'abadepite mu kwezi gutaha ku isonga hari inzego eshatu bavuga ko zagombye guhinduka uhereye ku rwego rw'ubuzima bahagarariye pesi imberakuri baravuga ko hakigaragara uruhuri rw'ibibazo by'ubuvuzi bishingiye ku burangare bw'abaganga butera impfu za hato na hato baravuga kandi ko hagombye gusubiraho ishuri ryigisha ubuforomo abiga ayo masomo bakayahera hasi ayo kuyafatira muri za kaminuza n'amashuri makuru ku bahagarariye pesi imbera kuri ku rwego rw'ubuhinzi n'ubworozi narwo ngo rwagombye kuba rutunga bihagije abarukora aho kumva hirya no hino hakomeza kuzamuka ibibazo by'inzara n'amapfa kandi u rwanda rufite imigezi n'ibiyaga naho ku rwego rw'uburezi naho abo mu ishyaka pesi imbera kuri barakomeza kuvuga ko narwo rwazambye kubera ireme ry'uburezi rikomeza gucumbagira byose ngo bishingiye ku mibereho mibi ya mwarimu ukurikije ibisobanurwa na pesi imbera kuri birasa n'ibyumvikanisha ko hakiri ubusumbane bukabije mu mishahara y'abakozi ba leta mu gihe rero batsinda batsinda amatora bakizeza ko ibyo byahinduka madame christine mukabunane ni perezida w'ishyaka pesi imberakuri pesi imberakuri iramutse ibonye imyanya mu nteko cyangwa se no mu zindi nzego zifata ibyemezo umwarimu tuzakora uko dushoboye kose agira ubuzima bwiza nk'ubwo n'abandi bafite umwarimu ufite lisanse ahembwa ibihumbi ijana na makumyabiri undi muntu ufite lisanse ugiye gukora ahandi ahera nibura ku bihumbi magana atatu niba ntabeshya kandi twareba umusaruro tugasanga umwarimu wari utanga umusaruro kurusha uwo wundi indi ngingo ishyaka pesi imberakuri isanga yagombye kugira igikorwaho niyo kwita ku mutungo bwite wa muntu yaba uwimukanwa n'utimukanwa aha hagarukwa ku ngingo yo kwimura abaturage bya hato na hato kubera ibikorwa by'inyungu rusange ikunze kutumvikanwaho madame mukabunana akavuga ko byagombye gukorwa hatagize uruhande rubangamirwa hagombye kubaho ibiganiro byerekeranye cyane cyane n'ikigiye kuhakorerwa kuko abaturage bafite ibitekerezo by'aho batuye bafite n'uburenganzira nyine bw'aho batuye bakwiye rero kubanza kubwirwa bati ahangaha hagiye gukorerwa iki n'iki icyo bamara kukimenya bakavuga bati koko nibyo reka tuveho kubera inyungu rusange z'igihugu kuva ishyaka pesi imberakuri ryashingwa mu bihumbi bibiri n'icyenda ni ubugira kabiri ryiyamamariza kwinjira mu nteko ishinga amategeko ku nshuro ya mbere ntiryabashije kugera no kuri rimwe ku ijana by'amajwi kuko bagize zeru n'ibice mirongo itanu na bitandatu ku ijana nyamara amagingo abikora isobanura ngo ryifitiye icyizere umukuru w'iri shyaka akavuga ko ku nshuro ya mbere bahuye n'ingorane zirimo kubangamirwa n'abategetsi mu nzego z'ibanze ariko amagingo aya ngo hari impinduka hari aho twageraga ugasanga abayobozi b'inzego z'ibanze baradufata nk'ari ishyaka rirwanya leta cyangwa se ishyaka ry'iterabwoba rije kuzana intambara wenda cyangwa se ibindi bintu by'imvururu icyo gihe rero ndumva cyararenze ubu ngubu imyumvire yarazamutse kuko tubibonera uko tugenda dukorana n'abayobozi batandukanye ubu ngubu twizera ko amatora azagenda neza ko abayobozi b'inzego z'ibanze bazatureka tukiyamamaza neza batongeye kutubangamira ni nabyo dusaba ku rundi ruhande na n'ubu hari ibisa n'ibicamarenga ko haba hakirimo ibibazo kuko byumvikanye ko ku munsi wa mbere ubwo pesi imberakuri yiyamamarizaga i gasabo ngo byabonetse ko abaturage bayigenderaga kure badashaka kwegera aho biyamamarizaga icyo gihe abaturage ngo babarungurukaga binkinze ku nsina abandi ku biti by'amakawa ariko kuri pesi imberakuri ubwabyo bitera ishema ahubwo byaduhaye icyizere gikomeye kuba umuntu yibereye mu ikawa no mu ntoki akajya gutelefona ati ndi hano mu ikawa ye atari kumva resinza mwese si icyizere najya se mu cyumba cy'itora ntawe umuhagaze hejuru azabuzwa n'ikikudutora yirengagije risike ashobora guhura nayo mu ikawa inzoka yamurya ibiki ariko ajya kudukurikirana ari mu ikawa abanyamakuru twajyanye barabibonye ibyo rero ni icyizere gikomeye cyane ahubwo byaduhaye imbaraga zikomeye tuzi ko tuzatsinda bamwe mu banyamakuru bari mu kiganiro n'ishyaka pesi imberakuri bayibajije impamvu mu migabo n'imigambi yaryo nk'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi riguma kunenga ibiriho gusa aho guhanga ibishya naho ku bwa pesi imberakuri no kunenga ibitagenda babyereka leta nabyo ntibisanzwe ikintu cyihariye cya mbere ni uko tuvuga ibitagenda neza buriya ntabwo byoroshye ko umuntu atinyuka akavuga ibintu bitagenda neza mu gihugu uwo ni wo mwihariko wacu twe tubona kandi ni umusanzu ukomeye dutanga nasoza nkwibutsa ko amashyaka atanu ariyo ari guhatanira kubona abayaturukamo batorewe ku mwanya w'abadepite arangajwe imbere na fpr inkotanyi rimaze imyaka makumyabiri n'ine ku butegetsi n'andi mashyaka atandatu bafatanije ishyaka riharanira demokarasi n'imibereho myiza psd n'ishyaka riharanira ukwishyura ukizana kwa muntu pr yombi afatwa nk'amashyaka ari mu kwaha kwa fpr inkotanyi hari kandi ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije n'ishyaka PS imberakuri ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho abakandida bigenga nabo niba naribo bwana Philippe Mpayimana bwana Janvier Nsengiyumva bwana Ali Hussein Sebagenzi na bwana Elisam Salimu ntibanyendera yaba ishyaka cyangwa umukandida wigenga ni ihame ko bagomba kugira amajwi angana n'atanu ku ijana ngo babashe kubona imyanya amatora y'abadepite ateganijwe kuva ku itariki ebyiri kugeza ku itariki enye z'ukwezi kwa cyenda aha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali noneho tujye mu ntara y'amajyepfo ya kivu y'amajyepfo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu karere ka bijombo ni muri teritwari ya uvira abahagarariye abaturage barasaba leta kubafasha gukemura imishyamirano iri hagati y'amoko y'abanyamurenge ababembe abanyintu abafurero abavira n'abatwa ni inkuru y'umunyamakuru wacu temistokle mutijima abo bavuga ari kumvikana baturuka mu karere ka bijombo bavuga ko izo mvururu zatangiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu zikaba zishyamiranyije insoresore zo muri ayo moko yose zigabye ukubiri harimo itsinda ry'abanyamurenge ryiyise twirwaneho ndetse n'iry'andi moko asigaye ryiyise bironze bishambuke bishatse kuvuga ngo nibishaka bisenyuke imiryango ya sosiyete sivili ivuga ko itsinda rimwe ryadukira imihana y'abo badahuje ubwoko rikica abaturage rigatwika amazu ndetse rigasahura amatungo yiganjemo inka abo bakavuga ko abantu barenga ijana na makumyabiri bamaze kuhasiga ubuzima muri make ubuzima bwahagaze aho muri bijombo ari nacyo cyatumye bahaguruka bakajya gutakambira ubutegetsi ku rwego rw'intara bwana majari wa kanazi ahagarariye sosiyete sivili muri teritwari ya uvira iki kibazo gikomeje kubangamira abaturage cyane inzu nyinshi zaratwitswe amatungo arasahurwa abantu baricwa ndetse benshi ubu baranahunze ibyo rero nibyo byaduhagurukije tuza guhura n'abayobozi b'intara tubasaba gukora ibishoboka bakadufasha kugira ngo amahoro agaruke muri bijombo bamwe mu baturage bagaragaza ko iki kibazo giterwa n'umwami w'abavira ushyiraho abashefu babiri batandukanye icyarimwe ariko kandi gikomeza gutangaza kandi kikanayobera nuko nubwo insoresore z'aya moko zikomeye gushyamirana ababyeyi bazo bo mu moko yose aho bahungiye bo bumvikana nta kibazo bafitanye ababyeyi bahungira hamwe b'ayo moko ariko abasore bakarwana nicyo kibazo gitangaje muri bijombo abo babyeyi bari muri uvira bamanuka bashoreranye ufite uwabuze ihamba agahembura uwundi munyamurenge agahembura umupfurero ariko abasore babo bariko barwana mbega bijombo ababyeyi bose b'amoko yose ko barahunga abana babo babananiye aba bavuga ko bahagarariye abaturage bavuga ko bitewe n'intambara zaranze ako karere hari intwaro nyinshi zikwirakwiye mu baturage ari nazo urwo rubyiruko rwifashisha muri izo mvururu zigenda zifata intera umunsi ku wundi bityo bagasaba ubutegetsi kongera umubare w'abasirikare ba leta FRDC aho mu bijombo bafasha mu kwambura intwari izo nsoresore ubutegetsi bw'intara ya Kivu y'Amajyepfo buravuga ko bugiye gukora ibishoboka mu gufasha ngo izo mvururu zihagarare ariko kandi bugasaba abaturage gufatikanya nabwo bwana Claude Nyamugabo ni guverineri w'iyi ntara guverinoma igiye gushyiraho ingamba zose zishoboka mu rwego rwo kubungabunga umutekano w'abaturage n'ibyabo muri bijombo gusa ibyo bigomba gukorwa binyuze mu bufatanye n'abanyabijombo kuko nta na kimwe cyashoboka mu gihe abaturage ba bijombo ubwabo badashaka umutekano niyo mpamvu rero mbasaba kubigiramo uruhare bagakorana n'ingabo zacu tugiye kuhohereza ku bwinshi kandi zinafite ubunararibonye bushoboka ku buryo amahoro agaruka vuba cyane muri kiriya gice cya teritwari ubutegetsi bwa kivu y'amajyepfo kandi burizeza ko bugiye gukora ibishoboka mu kugeza imfashanyo ku bavanywe mu byabo n'izo mvururu aho bakwirakwiriye mu tundi turere nakwibutsa ko uretse n'izi nsoresore zihungabanya umutekano aho mu bijombo akari n'akarere kagaragaramo imitwe myinshi yitwaje intwaro irimo n'ivuga ko irwanya ubutegetsi bw'ibihugu bituranye by'u rwanda n'uburundi bikumvikana rero ko guhagarika izi nsoresore byonyine bidahagije ngo amahoro arambye aboneka aha muri bijombo ndetse no mu tundi duce tugize teritwari ya uvira demistokre mutijima ijwi rya amerika ibukavu muri kivu y'amajyepfo urakoze temisokre kuri iyo nkuru impunzi z'abarundi ziri mu gisagara cya kampala muri uganda zivuga ko zifise ikibazo cy'umutekano muke ku buryo zimwe muri zo zinyuruzwa irengero ryazo ntirimenyekane ivyo bikurikiye ifatwa ry'umwe muri zo yahoze akorana n'ubutegetsi bw'u Burundi akaba yahungiye muri Uganda ariko ubu akaba ari mu ibohero ry'igipolisi ku catumye afatwa dutega amatwi umumenyesha amakuru wacu Ignatius Bahizi ari Kampala ukurikije ishyirahamwe ry'impunzi z'abarundi hano mu mujyi wa kampala ntiziramenya iherezo rya mugenzi wazo uba ufungiwe ku kigo cya polisi ariko bakeka ko ifatwa rye ryaba rishingiye ku bintu bya politike bikomoka mu burundi akaba ariyo mpamvu ubutegetsi bw'icyo gihugu bumushakisha navuganye na perezida w'iryo shyirahamwe bwana ndayisenga frederico abanza kumbwira mugenzi wabo wafashwe uwo ari we yitwa maronko marcel bamufatiye iki icyo bamufatiye ntibaratubwira neza bavuga ngo yoba yaribye ngo amafaranga muri bankobu akatubwira ariko aratubwira atubwira ko atigeze akorayo ariko icyo tuzi icyo yatubwiye ni uko yanakitweretse ni uko yari afise dekire imunoma imu- imu- imu- akora muri developema kominari nk'umuyobozi hano yafashwe n'igipolisi cya uganda bivuze ko yafashwe mu buryo buciye mu mategeko yafashwe n'igipolisi cya uganda amasaha y'ijoro kimufata kimukuye mu rushengero aho yari ko aravuga ubutumwa barondera umwagiriza barabura bavuga bati ngo ni ambasade yadutumye ku- kugufata none ko ambasade yabatumye yo yiri hehe kugira ngo iheze twagiriza icyo mutwagiriza ni icyahe barayirondera icyo gihe barabura mu nyuma rero mu masaha ashira umugoroba niho ambasaderi bwiwe niwe yaza azana na n'ushinzwe umutekano wo bita atashe militaire bashyitseho noneho ntibavugishe n'abo bantu bavugana n'abapolisi baho baca barasubira barigira mu nyuma bagiye kubabwira yuko cya kibazo noneho kivuye mu minwa y'icyo gipolisi kigiye muri interpol n'aho kandi agifungiwe ngaho hantu none bababwiye ko nangwa twavuga ko yashakishwaga n'uburundi ariko bike muri interpol batubwiye niko batubwiye tugiyeyo dusanga aho muri interpol icyo kibazo gisa nk'uko giteye amakenga umutahe wo kumuhagarika wasinyiwe i bujumbura washyizwe ku mukono ku munsi wa gatanu ariko we yafashwe ku munsi wa kane
ushinzwe umutekano w'impunzi mu kigo cya leta gishinzwe impunzi bwana douglas asimwe yabwiye ijwi rya amerika yuko ataramenya neza amakuru y'ifatwa ry'iyo mpunzi ko igipolisi aricyo gishobora kuyatanga ariko umuvugizi wa polisi ya uganda bwana emilian kayima yambwiye yuko bagisuzuma ibifashe kuri iyo mpunzi ko batari bagira icyo babivugaho ati ibyo ari byo byose baza gukurikiza amategeko nyamara ikigiye gukurikira ntikiramenyekana neza dore ko impunzi zifite impungenge y'uko mugenzi wabo ashobora gusubizwa mu gihugu bitanyuze mu mategeko kandi akaba zivuga ko hari na bagenzi babo benshi bagenda bafatwa bakaburirwa irengero ariko amategeko mpuzamahanga avuga ko mu gihe impunzi isanzwe ifite amakosa umuryango wita ku mpunzi hcr hamwe na leta yatanze ubuhunzi bakwiye kubanza gusuzuma neza ibyo iyo mpunzi ishinjwa n'igihugu yaturutsemo mbere y'uko ifatirwa icyemezo cyo gusubizwa mu rugo kugira ngo ikurikiranwe n'amategeko ariko ukurikije bwana ndayisenga bagenzi babo basubizwa mu burundi ntibabona ubutabera kuko turazi yuko abasubizwa hariya bagiye mu binogo rusange nk'abandi bose barabishe benshi ngaha twe twarahunze abandi bari mu binogo rusange barabishe abandi bashyitseyo babashikiriza mu magereza nta rubanza babacira jewe ku bwanjye nibaza yuko ari imvo za politike urumva bakubwira ngo wishaka kukurya ntabura iza gukoza rero nibaza yuko umuntu wese muri twebwe barashobora kwiyumvira icyo bamu- bamwagiriza bakakironka hanyuma bakamufata bakamutwara hamwe ibyo baramuka bibakundiye ariko uvuze ngo um, abantu bafa- bava hano bagafatwa bakaburirwa irengero biba bishatse kuvuga nk'aho uganda ubute- yabakiriye ikaba buhungiro itaba- itabacyungira umutekano itabi sinoba ndabivuga uko kumbure noba ndabarenganije aha twahungiye rero ntitwovuga ngo byose biragororotse je nabona bagerageza uko bashoboye muga twobasaba gusumbirizaho bakatwitwararika bakadufasha bakumva ko dufite ikibazo kidasanzwe jewe ubwanje hariho umuntu yanyandikiye ni vuba cyane kumbure na jewe ndi ku- kuri urwo rutonde yambwiye ati isi ni nto cyane mu ijambo rimwe yarambwiye ati nawe ndagushatse uno munsi ndagushikira yari hano uganda yari mu burundi yari mu burundi ignatius bahizi ijwi rya amerika kampala
nshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
mu burundi mu ntara ya karusi abanyagihugu ntibabona kumwe uko itegeko rigutorana ryatunganywa kugira ngo abahungu n'abakobwa bose bafatwe kumwe bamwe mu bakenyezi babona ko umuhungu n'umukobwa bakwiye gufatwa kumwe mu gihe abagabo bo bavuga ko kuba ari ukuzana umuryano mu miryango ni inkuru y'umumenyeshamakuru wacu fidele d'antoine sabimana
muri komine nyabikere mu ntara ya karusi hagati mu burundi ijwi rya amerika ryarayaze nabo mu manyagihugu bamwe mu bakenyezi bavuga ko umuhungu n'umukobwa bakwiye kugabura ku rugero rumwe je nibaza ko mwugabura kuko hari igihe biba byanse ugasubira muhira none mu gihe uba wasubiye muhira wumva utujaye emwe mbere jeho nije nivuga ibi bintu jewe vya- biri- bi- biriho n'ubu n'ubu biri kuri jewe je ndafise abasengezana hanyuma jewe dawe akaba yarapfuye hanyuma ndagenda ku mugabo biranka Muga, hanyuma vyase nca ndataha ndagaruka iwacu mu rugo dawe apfa nsigaho nsigarana n'abasengezana Nash- none nk'ubu vyarase ntituko- ntidushobora kugabura Eh, ba- nyene ndahabaye nabi bagomba ngo, ngo sinoshobora kubaho mu bwatsi twaragabuye bakampa ngize nk'ingorane nkagwara hanyuma nkaba- nkababwira nti je ngurishe muraze ngurisha akavi kaha mu bwatsi bw'iwanje nkuremwo gatoyi nivuze bakanka none wumva mba nda- ndahabaye ga ihimwe atari nk'ugukota- nk'ugukota ku ruhande rw'abagabo bavuga ko umukobwa akwiye guhabwa igisimbo ariko naco nyene bakavuga ko ata burenganzira akwiye kuronka bwo kugurisha ibyo ntibikunda ku kubera ujya musaza warabyara abana uwo mushiki we nawe yaroye abyara abana abyarira wa muryango wiyo yaroye hanyuma rero iyo se yagumye yamukunze aramuha ca gisimbo kuko n'umwana mu bandi ni uko biri burya umva bamuhaye ukaba- ukakamuhereza a- ako kavi abara bamwe Ya- umva ya- ari hari ari ngaha cagiye ngo afashwe n'ingorane ngo aje ku mugabo akaguma ngaho ka kavi bamuhaye umva nako gutunga wa muryango yoba yoba yaravyaye urabona abantu bagu- aba- abantu abantu baguma bagenda bakavyara batagira abagabo ba nabo nyene baca barondera ahandi mugabo yahagurishije urumva nitse ba bana none bobo boheza bakaja hehe ni mu gihe integuro y'itegeko ritunganya ibijanye no gutorana mu burundi ibiri mu bitigeze bishigwa habona ngo ryigwe mu nama nshingamateka bamwe mu bakenyezi bo muri iyo komine ya nyabikere bavuga ko iryo tegeko rigiye habona ryoharije guha agaciro umwana w'umwigeme oya twabishima cyane ahubwo kubera u- i- hari igihe u- uba uri yuja urugo rukakwankiruka ugasanga na basaza bawe ntibakwakiriye hose bakaba bahafashe ukamenga nawe ntiwapfutse ngaho twokenguruka i- urashobora kugenda nk'abo bakiri bato baragenda kuwubaka hanyuma bikanka none ntibagaruka hano bavutse twobikengurukanye nyene bi- bigenze neza naho ku ruhande rw'abagabo babona ko kuba ari ukuzana umujyana mu miryango burya a- abazanye mu wundi muryango wavutse ahandi agahita asanga wa wundi muryango wa wundi musaza we yari isigaranye baca basigara bararyana bagasinda bakameranira nabi n'uburozi kwicana ingwano n'ibindi niho biva terase nahiraje umunganizi w'umushikiranganji w'intwaro yo hagati gukundisha igihugu n'iterambere ry'amakomine arafise ico avuga ku nteguro y'itegeko rijanye no gutorana icyo kibazo kirakomeye murazi yuko hamaze imyaka myinshi harabaye integuro y'itegeko tuvuga ngene abakenyezi botorana mugabo iyo nteguro gushika n'ubu munsi murazi yuko itaraja ahabona kubera iki Eh, muri iyo nteguro harimo ibintu bimwe bimwe bishobora gutuma imiryango ishobora nko gusambuka ariko rero ni byiza ko iyo tegeko ku bwanje ngira vuba ku gahanga kanje ryo kwigwa neza ku neza ya bose ariko ivyo vyotuma imiryango ihungabana bigakurwamwo mugabo ibishoboka bigashirwamwo ariko hakaba itegeko ritomoye igingene abana bashobora gutorana ku vyo abavyeyi babo basize naho hari abakenyezi bavuga ko umuhungu n'umukobwa bakwiye gutorana ku rugero rumwe hari n'uwundi mugwi w'abakenyezi uvuga ko uko umuco w'ikirundi ubitunganya vyoguma uko muri komine ya nyabikere intara ya karusi fidel natwan nsabimana ijwi rya amerika
mu kanya turarangiza ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha yamara imbere yaho reka dusubire tubibutse ingingo nkuru nkuru z'amakuru twabashikirije mu gihe abakozi bajeje gutabara batari bake bariko barondera uno munsi wa gatatu mu bisigarira by'ikiraro casenyutse mu gisagara ca Genoa mu Butaliyano abandi bantu boba barokotse umunsi umwe inyuma y'uko ico kiraro gisenyutse ishavu ryiyongeye ku vy'uko ico kiraro gishobora kuba cubatswe nabi kandi kititaweho neza muri zimbabwe ishyaka zanu pf riri ku butegetsi naryo ryagejeje ikirego mu rukiko rurengera itegeko nshinga I- irashaka gutambamira ikirego cy'ishyaka mdc risaba urukiko gusesa amatora y'umukuru w'igihugu urukiko ruzatangaza icyemezo cyarwo byibura ku itariki ya makumyabiri na kane y'uku kwezi abana mirongo ibiri na babiri basomye nturi mu gihe bari bagiye ku ishuri mu gihugu cya sudani ivyo vyabaye igihe ubwato barimwo bw'ibiri uno munsi wa gatatu mu mazi yari yiyongeye cyane mu ruzi nil mu buraruko bw'umuga mukuru khartum ayo makuru yatangajwe n'itororokanizo ry'amakuru rya leta suna muri afghanistan umwiyahuzi yaturikije ibisasu mu kigo cy'ishuri mu murwa mukuru kabule mu gihe abanyeshuri barimo mu masomo yahitanye abantu mirongo ine n'umunani nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro tuba tubafitiye muri aka kanya bigarukiye aha tuboneye akanya ko gushimira enjeniyeri zuberi yadufashije mu buhinga bw'ibyuma fasil gebeyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro na frederic nkundikije yahagarikiye ibi biganiro kuri mikoro mwari kumwe nanje fide niyo ngabo na tomasi kamirindi murakarama